ikaze bakunze dususuruke ku iradiyo ijwi rya amerika turi n'akanyamuneza ko kubana namwe muri ino gahunda y'umuziki muri kumwe na neri mwiza kuri mikoro turacyari mu minsi ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu muri kuno kwezi kwa mbere twasanze havutse abahanzi benshi mu myaka itandukanye abahanzi babaye rurangiranwa abafaransa abanyamerika eka n'abandi itariki ya cumi n'indwi ukwezi kwa mbere mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo itatu na gatatu hari umupfasoni rurangiranwa w'umuhanzi yavutse yaririmba mu gifaransa cumvikana mu igitaliyano mw'ijwi umwe yaririmba parore parore parore canke jigira morozo eka n'izindi uyu tuvuga ni darida muri dususuruke y'uno munsi turagaruka ku bihe bikuru bikuru byaranze ubuzima bwa darida ariko cyane cyane tubumvishe indirimbo ziwe abamuzi mwiyibutse uburyohe bw'izo ndirimbo abavuse vuba namwe mwumve akanovera k'izo ndirimbo kaze mu rujwi runini uyu mwumva ni yolanda gigliotti ku izina ry'ubuhanzi ni darida yavukiye i kayiro mu misiri itariki cumi n'indwi ukwezi kwa mbere mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo itatu na gatatu naho yavukiye mu misiri abavyeyi biwe n'abataliyano darida ni umwigeme umwe mu muryango w'abana batatu avukana na orlando imfura hamwe na bruno umuhererezi se wa darida yari umucuraranzi wa violon muri opera y'i kayiro
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes.
abazi amasanamu ya darida nta nkeka murabona ko yari umukenyezi mwiza cyane ubwo bwiza nubwo akiri umuyabaga nkako mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu na rimwe ku myaka cumi n'icenda yariyandikishije mu mpisho mu gahiganwa k'ubwiza inyuma y'imyaka itatu darida yatahukanye ikamba rya miss misiri ivyo vyamuhaye gukina mu mareresi kayiro igisagara cari giteye imbere cane muri sinema muri iyo myaka muri afurika y'uburaruko ico gihe afata izina rya darida mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu na kane darida afata indege aja kubandanya akazi ko gukina amareresi i paris mu bufaransa Problème, moi je vis d'amour et de vivre, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi. Allez jusqu'au bout du rêve. Moi, je vis d'amour et de risque. Quand ça va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens. J'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Laissez-moi, laissez-moi danser,
jouant montait de l'ombre et nous écoutions nos cœurs chanter. C'était le temps des fleurs, on ignorait.
iyi mwumviriza ni indirimbo le temps des fleurs ya dalida turabandanya n'ubuzima bw'umuhanzi dalida twaramutse tubayagira uyu munsi muri iyo myaka ya mirongo itanu na kane mirongo itanu na gatanu dalida icyo gihe yitwa dalila sinema ntizamukundiye i paris kugira ashobore kubaho yafashe ibyigwa byo kuririmba akaza araririmba mu bubare ku ibarabara shanzelize mu gisagara cya paris icyo gihe yarakunzwe cyane
Et puis sont venus les jours de brume, avec des bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune, à chercher la taverne dans mon cœur. Tout comme au temps des fleurs où l'on vivait sans peur, où chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La, la, la, la, la, la, la, la.
turi mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu na gatandatu umufaransa bruno cocatrix yari afise inzu y'ubutambiro yararondeye dalida ngo aje mu ihiganwa ry'abaririmbyi bacaruka iryo higanwa ryitwa le numero 1 de demain canke ngo abambere bejo iryo higanwa ryabera mu nzu ikomeye y'ibiteramo yitwa l'olympia muri iryo higanwa dalida arashimwa na lucien maurice umurongozi w'ibiganiro ku iradiyo ya mbere y'abafaransa y'icyo gihe europe 1 ubwo nyene aca afata mu minwe akazi ko kuririmba vya dalida
Rompre les silences, mieux vaudrait la haine que l'indifférence. Mais je veux vivre, vivre, vivre, je veux renaître. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Nous vivons dans du rose, dans du gris monotone. J'ai besoin d'autre chose que d'un chat qui ronronne. Voilà le monde, soit gai ou triste, qu'il chante ou qu'il gronde, vu qu'il existe, je veux voir des villes, qu'elles soient blanches ou rouges, et des yeux qui brillent, et des gens.
indirimbo za mbere dalida yasohoye ntizamenyekane kuko ntizakunzwe cyane izo ni nk'izitwa madonna lotorant n'izindi dalida yagiye kumenyekana n'iyi yitwa bambino yasohotse mu kwezi kw'icumi mu mirongo itanu na gatandatu reka tuyumvirize
Bambino, ne pleure pas, bambino. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors n'existes plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul comandolino, mon petit bambino. La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. E canta, canta de ta voix carina, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un cher humain. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur de cigarette, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme elle est grande. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. La musique est plus jolie.
iyo ndirimbo bambino yarakunzwe cyane irajya ku rutonde rw'indirimbo zikunzwe muri icyo gihe ni nayo yamuhaye kuririmbana n'umuririmbyi rurangiranwa charles aznavour mu gitaramo ciwe muri l'olympia itariki cumi n'indwi ukwezi kw'icenda mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu n'indwi dalida yarasohoye iyitwa gondolia nayo nyene yamutumye aguma ari hejuru ku rutonde rw'indirimbo za mbere uyu mwaka mu bufaransa muri waloni mu bubirigi eka no mu gisagara ca quebec muri canada
Gondolier, t'en souviens-tu les pieds nus sur ta gondole? Tu chantais la barcade, tu chantais pour lui et moi. Lui et moi, tu te rappelles, lui et moi, c'était écrit pour la vie, la vie si belle, quand tu Io ti amo, con tutto il cuore, solo te adorerò e saprò.
mu nyuma yarasohoye iyindi yakunzwe yitwa dans le bleu du ciel bleu nayo nyene ibi ya mbere mu rutonde rw'indirimbo zikunzwe mu bufaransa mu mpera y'umwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu n'indwi mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu n'umunani dalida yaragiye kuririmbira abasirikare b'abafaransa bari ku rugamba mu ngwano mu gihugu ca nigeria
Tu comme une alouette, je vole. Oh, je chante. Oh, pareil au bleu du ciel bleu. Je trouve cela merveilleux.
que me chante à l'oreille.
Je
Pareil au bleu du ciel bleu, je rêve, mon cœur est heureux. Mais quand la lune se perd au bleu de l'horizon, les plus jolis de nos rêves avec elle s'en vont. Pourtant le mien continue quand le jour se dévoile.
Et dans le bleu de tes yeux qui scintillent d'étoiles, tukibandanya mu kwindwi k'uyu mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda mirongo itanu n'umunani indirimbo legita iraba rurangiranwa kure no hirya y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa cyane cyane ibihugu bivuga ururimi rw'igitariyano n'ikiesipanyoli umviriza indirimbo legita ni ya dalida Je viens de Bohème. D'où viens-tu, gitan Je viens d'Italie.
Et toi, beau gitan, de l'Andalusia. Et toi, vieux gitan, d'où viens-tu
Je viens d'un pays qui n'existe plus.
Les chevaux rassemblés le long de la barrière, les flambrines poussières, les naseaux écumants. Les gitans sont assis près de la flamme éclaire qui jette à la clairière leurs ombres de géants.
Et dans la nuit monte un refrain bizarre. Et dans la nuit Dans le cœur des guitares, c'est le chant des errants qui n'ont pas de frontières, c'est l'ardente prière de la nuit des gitans.
Où vas-tu, gitan Je vais en bohème. Où vas-tu, gitan Revoir l'Italie. Et toi, beau gitan En Andalusia. Et toi, vieux gitan, mon ami. Je muracyariko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ni dususuruke uyu munsi tubayagira ubuzima n'umuziki by'umuhanzi darida yavutse muri uku kwezi kwa mbere ariko mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itatu na gatatu mu myaka ya mirongo itanu n'umunani mirongo itanu n'icenda mirongo itandatu na mirongo itandatu na rimwe darida yarasohoye indirimbo nyinshi zakunzwe zamushira ku rugero rumwe n'ibihangange vy'ico gihe mu muziki w'igifaransa abo ni nka edith piaf jacques brel n'abandi itariki cumi n'umunani ukwezi kwa kane igihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe darida n'uwari manajeri wiwe lucien maurice umwe yari umurongozi w'ibiganiro ku iradiyo europe 1 barubakanye
Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé au nerf. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rallier. Déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal.
tukibandanya n'umuziki wa darida muri iyo myaka ya mirongo itandatu darida yarasohoye indirimbo zigenda zikwega izo nazo ni nka les enfants du pire yamenyekanye cyane henshi i buraya ariko rero muri iyo myaka nyene haraje abaririmbyi bakiri bato bazanye umuziki unyaruka yari umuziki bita yeye darida ati ntagiye muri iyo ntumbero y'uyu muziki unyaruka aba bakiri bato barandengera nta gisivya niho yaciye asohora indirimbo inyaruka yise itsi bitsi peti bikini mu kwezi kwa cumi na rimwe mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu ni indirimbo yakunzwe cyane imugumiza mu baririmbyi bakunzwe umviriza itsi bitsi peti bikini ni dalida
1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi Son petit petit petit petit oui, tout petit petit petit qu'elle mettait pour la première fois. Elle dit petit petit oui, tout petit petit petit, un bikini rouge jaune à petits pois.
1, 2, 3, voilà ce qui arrive.
Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins.
1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi Son petit, petit, petit, petit, oui, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle dit, petit, petit, oui, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois.
1, 2, 3, savez-vous ce qui arrive
Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble, qui la fait tugire tubacire trembler.
ku mayange urugendo rwa darida mu muziki ku isi yose Son petit mu mirongo itandatu na kabiri keretse mu butaliyano aho yari amaze kumenyekana darida yaragize ibiteramo i hong kong no muri vietnam muri uyu mwaka hari haharawe indirimbo yiwe yitwa le jour le plus long mu mirongo itandatu na kane azunguruka i buraya bw'ubuseruko muri bulgaria na rumaniya mu gihumbi n'amajana ijana na mirongo itandatu na gatanu arasohora indirimbo yise la danse de zorba yabaye iya mbere mu gice kinini cy'i buraya muri amerika y'epfo muri aziya no muri afurika y'uburaruko muri uyu mwaka nyene wa mirongo itandatu na gatanu indirimbo bonsoir mon amour ija ku rutonde rw'indirimbo zikunzwe mu bufaransa quebec argentina turikiya espagne na brezil Si loin de moi, trop loin de moi, ma vie s'éteint quand tu t'en vas, au fond de moi, quand tu t'en vas. Je sais qu'il te faut partir, et chaque fois, je ne peux plus m'endormir, j'entends ta voix. La nuit, je pense et je pleure. Et le silence me fait peur. C'est l'heure de bonsoir. Bonsoir mon amour. Aujourd'hui, je ne t'ai pas écrit. Pardonne-moi. J'ai trop de peine.
mu kurangiza bakunzi badususuruke yolanda giglioti yahavuye yitwa dalila mu nyuma dalida yaririmbye imyaka irenga mirongo itatu n'itandatu amenyekana ku isi yose asohora inkurikirane mirongo itatu na zine z'indirimbo aririmba mu ndimi zishika cumi n'imwe dalida yarakinywe no mu mareresi menshi dalida ni uwe mukenyezi wa mbere yashinze umugwi w'abakunzi biwe icyo bita fan club dalida yitavye imana yiyatsa ubuzima amize ibinini vyinshi mu ijoro ry'uwa kabiri rishira uwa gatatu ukwezi kwa gatanu igihumbi n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi, je veux mourir sur scène devant le projecteur. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, moi, je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux, on se connaît déjà. On s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gars.
mwakoze kuri tega abiri bakoze dususuruke uyu munsi twabayagiye ubuzima n'umuziki by'umuririmbyi darida yavutse nko muri uku kwezi turimo ukwezi kwa mbere hari itariki cumi n'indwi mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo itatu na gatatu iradiyo ijwi rya amerika na neri mwiza turizeye ko mwahimbawe umunsi mwiza n'akagaruka